Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 2225 fi 31 irratti Waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu. Guyyaan har'aa eebila 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sadaasa afur bara 2020 irraa kaasee rakkinni siyaasaa bulchiisa Tigraay keessatti dhalate nama hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluunsaa karaa adda addaa gabaasamaa ture. Kana irratti gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii VOA'n haasofsiisee jira gabaasa qabna. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaatti nageenya biyyattii mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uu dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi immoo aangoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura malaa keessatti kunis filannoo baranaa wajjin haala hidhata qabuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bulchiisi isaanii lakkoofsa baqattootaa simatu ka dabalu ta'uu beeksisaniiru. Isaan kun kan har'aaf jenne keessaati dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Piroodiisariin keenya har'aa Nugusu Taamiree. Tamsaastuun sagantaalee kan miidiyaa hawaasaa Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf immoo namoo daandii kunoo.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa keessatti kanneen argaman magaalaalee adda addaa keessatti haleellaalee raawwatamanirraa kan ka'e namoonni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kuma dhibba lamaaf shantama ka caalan ta'u waajirri ittisa balaaf wabii nyaataa godinichaa dubbatee jira. haleellaaleen raawwataman meeshaalee guguddaan kadeggaraman jechuudhaan jiraattonni buqqa'aniif mootummaan naannoo amaaraa ibsee jira dubbi himaan mootummaa naannoo amaaraa haleellaa raawwatame sanaaf ka mootummaan oneg shanee jedhee waamu waraana bilisummaa oromoo yakkaniyyuu naannoo amaaraatti bulchiisi godinaa hawaasa oromoo immoo gareen kun gochaa sana keessa hin jiru jedhee jira lakkoofsi baqattootaa baay'ee ta'uurraa kan ka'e. Baqattoota sana deebisanii dhaabuun humnaa ol ta'uu waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa sun dubbatee jira. Kana wajjin walqabatee ajjeechaa buqqisuu uummata amaaraa irratti raawwatamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriirtonni irra addabaabaayee daseetti ba'uun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Kanumaan walqabatee ministeerri ittisaa Itoophiyaa nageenya naannoo mirkaneessuuf jechuudhaan tarkaanfii fudhateen godinaalee Shawaa Kaabaa bulchiisa hawaasa Oromoo fi Walloo Kibbaa keessatti waaltaa ajaja waraanaa yookaan koomaand poostii dhaabuusaa beeksisee jira jechuudhaan masfina irraa geeddessee irraa gabaasee jira. Kan Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidha laga Abbayaa ilaalchisee akkaataan itti sabaahimaaleen yookaan miidiyaaleen gabaasan kan itti fayyadama biyyoota dhooqa lagichaa jajjabeessu miti jechuudhaan hayyoonni marii gidduu kana magaalaa Baahirdaar keessatti geggeessametti hirmaatanii fi toora sanaan qorannaa geggeessan dubbatanii jiru. Maddeen oduu tokko tokko dhimma hidha laga Abbayaa Itoophiyaaf dhimma birmadummaa biyyaa. Masriif immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu taasisanii galmeessuun isaanii haqaaf waloon itti fayyadama bishaanichaa irratti dhiibbaa uumee jiraa jedhu hayyoonni kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa argite Bafiqaaduu Moroodaatu dhiyeessa.
Hidhaan guddicha laga Abbayyaa erga jalqabame waggaa kudhan ta'eera. Waggaa kudhanan kana keessatti hidhaan kun Itoophiyaan addunyaa irratti akka caalaa beekamtu gochuu isaa hirmaattonni marii kanaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Baahirdaaritti. kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtiitti barsiisaa kan ta'an Dr. Adam Mahammed beektota marii kana irratti hirmaatan keessaa isaan tokko yommuu ta'an achuma yuunivarsiitii Baahirdaaritti barataa digirii lammaffaa kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtii kan ta'e gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam dhaabbileen wal quunnamtii hawaasa addunyaa yookiin miidiyaan dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti howwisa guddaa kennanus Akkaataa gabaasaatii fi fayyadama jechootaa irratti rakkina cimaa agarsiisuu isaanii dubbateera. Qorannoo isaa walgayii Itoophiyaan Suudaanii fi Ijibti magaala Waashintan keessatti taasisan irratti kan hojjate gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam rakkinni gabaasa miidiyaa addunyaa biyyoota araara buusuudhaaf yaalaa jiran irratti dhiibbaa uumuusaa ibseera. Dhaabbileen walquunnamtii hawaasa addunyaa yookaan miidiyaan yommuu gabaasa dhiyeessan. Olaantummaa seenaa Ijibti ittuu hin ta'in bifa itti fayyadama waloo biyyoota lagichi keessa dhangala'uu mirkaneessuudhaan ta'uu akka qabu beektonni maricha irratti hirmaatan hubachiisaniiru. Itoophiyaan Ijiptii fi Sudaan dhimma hidhaa laga Abbayyaa ilaalchisee yeroo baay'ee mariidhaaf taa'anus amma ammaatti waliigaltee kana jedhamu irraa gahuu akka hin dandeenye waan beekamuudha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Kaameruun namoonni hidhannoo hin qabne yookaan immoo siiviloonni sagal kanneen hidhattoota kanneen hidhattoota uummata afaan Ingilizii dubbatu biyyattii keessaa adda baasuuf lolaniin gara baatiilee lamaaf qabamanii turuu isaanii dubbatan gallakkisiisuu isaa dubbatee jira. Namoota gallakkisaman sana keessaa tokko tokko riphxee loltoota sanaan dararamuu gurrawwaniif quboonni isaanii irraa cicciramuu dubbatu. Namoonni baay'een arra jarreen gallakkisaman sun firoota isaanii yoo ta'an adda baafachuuf jecha mooraa waraanaa magaalaa uummata afaan Ingilizii dubbatu Bamendaa keessa jirutti wal ga'anii turan. Namoonni butamanii gallakkisaman kun umrii isaanii kudha jaaf digdamii torba gidduu ta'uu dubbata waraanni Kaameruun. Riphxee loltoonni gama isaaniitiin miidhaa hawaasummaa irratti deebii kennaniin kan namoota sana bute yakkamtoota malee nu miti jechuudhaan haalanii jiru. Garuu mootummaan deebii isaanii kana hin fudhanne. Magaalaa Kaayiroo gama kaabaatti baaburri hadiida gallakkisee ba'urraa kan ka'e balaa uumameen yoo xiqqaate namoonni kudha tokko du'uuniif kanneen biroon sagaltamii saddeet madaa'uun beekamee jira. Ministeerri fayyaa biyyattii akka jedhutti namoota miidhaman kana gara hospitaala tajaajila hawaasaa sadiitti geessuudhaaf ambulaansota jaatamatu bobbaafame. Otuu baaburichi Kaayiroorraa gara magaalaa Mansuuraatti imalaa jiru gaariiwwan baaburichaa afur hadiida gallakkisanii ba'uu isaaniitiin balaan kun uumame jedha ministiriin geejjibaa Masrii. Akka maddeen nageenyaa ibsanitti shooferri baaburichaaf qondaalonni geejjiba baaburaa sababaa kanaaf hidhamanii jiru. Rakkoon geejjiba baaburaa Kaayiroo walumaa galatti rakkoo ijaarsaaf haaressamuu dhabuurraa kan maddee jedhu qeexxoonni. Aangawoonni mana hidhaa Raashiyaa kan nyaata lagachuudhaan mormiitti jiru mormituu siyaasaa biyyattii Alekseey Naavaalni gara hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli fayyaa Naavaalni gaariidha. Guyyaa guyyaatti hakimaan ilaalamaa jira. Waliigaltee isaatiin vaayitaaminiidhaan wallaanamaa jira jechuudhaan tajaajilli mana hidhaa ibsarra baase keessatti himee jira. Deggartoonni Naavaalni waa'ee hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa ammaaf waan dubbatan hin jiru. Michuun naavaalni tokko garuu har'a ganama waa'ee fayyummaa isaa oduu gaarii dhagaa hin jirru jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaasa afur bara kuma lamaaf digdamarraa kaasee. Rakkina siyaasaa naannoo Tigraay keessatti dhalate namoota hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluusaa karaa adda addaatiin gabaasamaa ture ammas gabaafamaa jira. Rakkoowwan namootarra gahan furuudhaaf qaamoleen gargaarsaa biyya keessaa biyya alaa qooda fudhataa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Kana irratti waayilli keenya kan afaan Tigree Betira Silxaan gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii dubbisee jira. Bafa qaaduu moradaatu dhiyeessa.
Akka Emilii Daakin jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatanu hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi Dhaabbanni isaanii fi qaamileen isaanii wajjiniin hojjetan sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emily Daakin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi gahee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru.
So far, the U.S. government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoona dhibba sadii fi miiliyoona shanii ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqalee shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota kuma jaatamii lamaa fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa dubaa irraa feenee Itiyoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetirii toonii dhibba ja'a, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaramu dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde emiliin namoota kuma dhibba tokkoo fi kuma afurtamaaf tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'iinsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee ittisa balaa kanaan maatii isaanii wajjiniin wal quunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru Emilii Daakiin. Akka odeeffannoon mootummoota gamtoomanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota miiliyoonii afurii fi walakkaadhaaf gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittuu hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota kuma jaatamatu jira. Jarri kun hoo gargaarsa USAID argachaa jiruu?
USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide emergency.
USAID sagantaa midhaan nyaataa addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessaa jira. Gareen keenya daarti garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hoggantuun daarti. Sochii amma ammaatti gareen isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan maacaalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'a laata jedhamanii gaafatamaniiru.
I think that the work that the U.S. government and USAID has been doing in Tigray has been able to bolster.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni gargaarsa Yuunaayitid Isteets USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan Yuunaayitid Isteets uummata Tigraayii fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jirra. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoomanis hin jajjabeessina jedhanii aadde Emily Daakiin.
Humnootiin mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaa irratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uu isaanii dubbatu. Kanas ka beeksisan Moqdishoo keessatti kan walga'an aangawoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tuujubee dhiyeessa.
Kanneen walga'ii kana irratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa ajajaawwan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa akka Somaaliyaa keessaa kan Amisoom akkasumas Aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummoota akka biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana duraa mootummaa ce'umsaa Somaaliyaaf mootummaaf Amisoomiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni naga eegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii naga eegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maadhee magaalaa Afgooyyee jiru waraana biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Alshabaab maadhee waraanaa Awudhiiglee kan maqdishoo irraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran aangawoonni waraanaa somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. hoogganaan waraana dargaggoota somaaliyaa jeneraal odoo waarreeg karoora nageegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru.
anigoo wax allaala iyo wixii ciidamada sneeda ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaanna ka shaqaynayna.
humnooti addaa eessattuu yeroo kamiinuu duula geggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan bayii koonfirensii ijoo ta'e kanarraa argame gita isaanii ka gamtaa afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii naga eegumsaa kan akka amisoom cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru. somaaliyaatti jila addaa gamtaa afrikaaf hoogganaan amisoom firaansiiskoo madeeriyaa akka jedhanitti gurmuun gamtaa afrikaa qooda gama isaanii ba'a.
As the mission gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities.
Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa ce'u amisoom itti gaafatama naga eegumsaa qalbiidhaan gara humnootii naga eegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa walgitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii ce'umsi kun guutummaan hojiitti akka hin hiikamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma naga eegumsaa akka ta'an Muhammad Saalaa.
Security transition plan was uh, approved in 2019. The primary purpose is to.
Kaayyoon inni duraa itti gaafatama nageenyaa qalbiidhaaf of eeggannoodhaan humnooti biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuudha. Raawwatiinsi isaa boodatti kan hafeef filannoof haala tokko tokko mootummaa federaalaaf hooggana naannoo gidduu adda addummaa jiru dabalatee falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen qormaan isa mudatee jira. Dhaaboliin naga eegumsaa dhimma siyaasaa keessa seenuunis danqaa kabiroodha jedhan. Dhaaboliin naga eegumsa Somaaliyaa itti gaafatama naga eegumsaa ofitti fudhachuuf yaalaa innaa jiran kanatti taajabdoonni hedduun biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaaf tasgabbii fiduuf itti gaafatamummaan siyaasaa ijoo ta'uusaa ni amanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. yuunaayitid isteetsi aangoota ugaandaa hanga tokkorra uggura imalaa keessa jirti kunis filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamee ture deemsa deemokiraatawaan hin gaggeeffamne ka jedhuun ture ugaandaan sanbata darbee deebii laatteen ameerikaan waan jettu kana ragaan haa mirkaneessituu jetti paartiileen mormituu ugaandaa immoo tarkaanfii yuunaayitid isteetsi kana simataniiru dubbii himaan mootummaa ugaandaa ofuwoonoo opoondoo akka jedhanitti. uggura imalaa yuunaayitid isteetsi aangoota ugaandaarra keesse ifatti beeksisuu qabdi garuu ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi jimaata darbee ibsa baaseen baatii amajjii darbee filannoo pireezidaantii kan ugaandaa keessatti gaggeeffamee ture mirga deemokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaa kan hin eegsisne ture jedha. uggura viizaa kun namoota yuunaayitid isteetsi itti gaafatamoodha akkasumas. gocha seeraan alaa gaggeessuun deemsa deemokiraatawaa tuffatan jettee amantu kunis filannoo amajjii kudha afur gaggeeffamee fi duula filmaataa san dura ture keessatti ta'uu ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi aantoonii biliinkan ibsaniiru pireezidaantiin ugaandaa yoweeri musevenii marsaa walittaanan ja'aaf pireezidaantii ta'uun injifatan ka jedhame yoo ta'u kunis kanneen musevenii waliin dorgomaa turan seeratumaa warra mormitootaa kan akka baabii waa'een. Kan ba'iin filannoo sun wal falmisiisaa akka ta'ee fi filannoo sana keessatti deemsi seeraan alaa gaggeeffamee jira jechuun dubbate dabalatee Museveniin injifatanii filataman jedhama. Bileenkan ibsa baasan kanarratti kaadhimamtoonni mormituu yeroo mara doorsifamaa hidhamaa fi himata tokko malee seeraan ala hidhamaa akka turan ibsan. Kana malees namoota cal jedhanii daandiirra dhaabbataa turan akkasumas deeggartoota mormituu kanneen ajjeefamaniif madaa'an. gaazexeessota irratti hokkara dhaqqabeef humnootiin nageenyaa kan mootummaatu itti gaafatamaadha jedhan ibsa baasaniin dippiloomatiin sadarkaa olaanaa kan yuunaayitid isteetsi kun akka hubachiisanitti tarkaanfileen fudhataman kun hundumtuu heera biyyattiirra akka kaa'ameetti kabajamuu mirga dhala namaa lafa kaa'ame hin calaqqisu jedhaniiru dubbiimaan mootummaa ugaandaa ofuwoonoo opoondoo tarkaanfii yuunaayitid isteetsi fudhatte kana falmuun. ameerikaan aangoota ugaandaa irratti ragaa qabatamaa tokko hin qabdu jedhan himannaan dhiyaate kan waliigalaa adabnisaas kan hunda walitti qabee kunis waan itti amanan faallaadhaa jedhan.
Surprisingly, they don't disclose. If they were honest, they should disclose specifically the names.
Kan nama ajaa'ibsiisu waan ifatti kaa'an hin qaban yoo dhugaa qabu ta'e maqaa namootaa maaltu akka uumameef tarkaanfii aangoonni fudhatan yoo nuu ibsan. mootummaan qoratee kanneen dhugumaan itti gaafatamoo ta'an adabuu danda'a jedhaniiru. paartiin mormituu kan ugaandaa the national unity platform jedhamu miseensonni isaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeen kan miidhaman waan ta'eef jecha tarkaanfii yuunaayitid isteetsi fudhatte simatanii jiru. dubbiimaan paartii mormituu kanaa joel senyonyo akka jedhanitti hidhamtoota siyaasaa kan jedhamanii fi eessa buuteen isaanii kadhabame. dhibba torba akka hidhaa hiikamaniif gaafataniiru.
We are happy that the international community is beginning to hold Uganda accountable.
Hawaasni addunyaa Ugaandaa itti gaafatamtuu gochuu jalqabuusaaf gammannee jirra. Kun yoo ta'e aangoonni dhiittaa mirga namoomaa geessisaniif itti gaafatamni akka irra jiru hubatu. Haala jiru hammeessaa akka jiran takkaa hubannaan tarkaanfiin fudhatamuus ni dabala. Kanaaf tarkaanfiin kun nu biratti simannaa guddaa qaba jedhaniiru namoonni siyaasaa garee the forum for democratic change jedhamuu fi paarlaamaa keessatti immoo qondaala mormituu ka ta'an semoojuu gaandaa seeratumtoota mootummaan itti gaafatamaa ta'uu qaba jechuudhaan gaafatan keessaa tokko tarkaanfii yuunaayitid isteetsi fudhatti kan simatan ta'us kun mallattoo tokko ta'ee gara boqonnaa lammataatti yoo ce'e qofa bu'aa quubsaa argamsiisaa jedhan So I don't want to invite sanctions, but I think uh, if there is a record of violations, uggura kaa'usa jedhu ani nafeeru yookiin hin fedhu garuu ragaan hokkaraa galmaa'e jira yoo ta'e uggura imalaa uummataaf labsuu qofatoo hin taane waan qabatamaa tokko hojjechuu qabu jarri kun tarii waggoota dhufan shan yookaan kudhan keessatti gara yuunaayitid isteetsitti imaluu hin fedhan iyyuu ta'a kanaaf deemokiraasii fi mirga namoomaa dhiituun seera addunyaa waan cabsuuf akkasumas biyyas waan miidhuuf waan tokko gochuu qabu jedhaniiru. ministeerri haajaalaa yuunaayitid isteets aantanii bilinkan biyyi isaanii namoota dhuunfaa fi maatii isaanii kanneen ugaandaa keessatti deemokiraasiif mirga namoomaa cabsan irratti tarkaanfii dabalataa fudhatamuu malu ilaalaa ka jirtu ta'uu akeekkachiisaniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden bulchiinsi isaanii lakkoofsa baqattoota biyya isaanii seenanii dhiheenyatti ka dabaluuf jiru ta'uu sanbata darbe beeksisee jira garuu waan bal'inaan ibsameetu hin jiru joo baayiden dalawarirraa oduu gabaastotaaf kan ibsan tuujubee dhiyeessa.
Rakkoon ture baqattoota kanneen dargaggummaatti naannoo daangaa seenanii waan lama wal faana hojjechuu hin dandeenyu garuu lakkoofsa baqattootaa dabaluuf deemnaa jedhan pireezidaant Baayiden. Jimaata ganama Baayiden ajaja sadarkaa olaanaa kan lakkoofsa baqattootaa bara 2021 Ameerikaa seenanii 15,000 ta'ee akka turu mallatteessan. Lakkoofsi kun kan bulchiinsa pireezidaantii duraaniitiin labsame haa ta'u malee michoota isaanii dimookiraatotaa biraa qeeqiisa dhaqqabuusaa waayit haawus boodarra beeksise. Ajaja sadarkaa olaanaa sana keessatti baayiden karoora pireezidantii duraanii kan lakkoofsa baqattootaa seenaa keessatti gad xiqqeesse caamsaa kudha shanitti akka ol ka'u karoorsuu isaanii ibsan. Sababaa rakkoo namoomaa fi dantaa biyyoolessaaf lakkoofsa kan kuma kudha shan ta'ee turuun kan sirnaati jedhanii turan. Haa ta'u malee ajajji sadarkaa olaanaa sun itti dabaluun akka jedhetti lakkoofsi duraan ture xumura waggaa bajataa dura kuma kudha shan geenyaan sana booda akka barbaachisetti murtiin pireezidaantii labsamuu mala. Ajajji sun sanatii keessaa sadarkaa lammaffaa irra kan jiran senatar Diik Durban biraallee qeeqa kan dhaqqabsiise yoo ta'u lakkoofsa baqattoota Ameerikaa haa seenan jechuun murtaa'e fudhataman qabu jedhan. Rakkoo baqattummaa bara keenyaa innaa ilaalu lakkoofsa baqattoota kuma kudha shanitti murteessuuf sababaan hin jiru jechuudhaan darban pireezidaant Joo kun waan ta'u miti jechuun ibsa baasanii beeksisaniiru. Qeeqa sanatti aansuudhaan dubbii himtuun Waayit Haawus Jeen Saakii Labsii baayiden duraanii irratti burjaajiin hangi tokko tureera. Pireezidaantiin lakkoofsa baqattootaa ni dabalu jedhamee eegamaa ture. Garuu lakkoofsi baqattootaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiin seenanii hagam akka ta'e hin dubbanne. Akka ajaja baayiden mallatteessanitti bulchiinsi isaanii akkuma kanaan Afrikaarraa akkuma kanaan Afrikaarraa baqattoota kuma torba, Laatiin Ameerikaarraa kuma sadii, Awurooppaafi Eeshiyaa Waaltaarraa kuma tokkoof dhibba shan. giddu galeessa bahaaf eeshiyaa kibbaarraa kuma tokkoof dhibba shaniif eeshiyaa bahaarraa kuma tokko ramadee jira kanneen hafan kanneen hafan kuma tokko haalli jiru ilaalamee murtaa'a akka galmee dhiyeenya baheetti caamsaa bara kuma lamaaf digdamii tokkotti onkoloolessa tokkoo qabee baqattoonni kuma lama yuunaayitid isteetsi keessa akka qubatan ta'eera lakkoofsi kun kan bara kuma lamaaf kudha jaha baqattoonni kuma saddeettamii shan seenan waliin innaa ilaalamu xiqqoodha kan baayidan baatii lama dura akka raggaasifamuuf koongiresiif dhiyeessan kuma jaatamii lamarrallee xiqqoodha. Saakiin jimaata darbe akka jedhanitti karoora baayiden ka duraa kumni jaatamii lamaaf dhibbi shan isa kana dura ture waliin waliin simu jedhan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi biyyoota kaaribiyaan Maatiyuu Reenaalds ibsa jimaata darbe kennaniin dhaabi isaanii lakkoofsa kana dabaluuf hanga caamsaa kudha shanitti yeroon kennamuuf karoorsamuu isaatti jajjabaatee jira. Ameerikaa keessaa nagaaf kabajaan deebisanii jireenya isaanii jalqabuuf waggaa kana carraa ni argatu. baqattoota qubsiisuun lubbuu namaa badii oolchaa jedhan. Kirish Omaaraa Vingaaraaj pireezidaantii tajaajila baqattootaaf immigireeshinii kan Luuteraan akka jedhanitti dhaabi isaanii tarkaanfii Baayidan imaammata baqattootaa Yuunaayitid Isteets qabu keessa deebi'ee xiinxaluusaa galateeffatanii garuu immoo bulchiinsichi seenaa keessatti lakkoofsa baqattootaa gad xiqqeessu kan pireezidaantiin duraanii kaa'an akka jirutti dhiisuun akkaan nu gaddisiiseera jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sagantaa qubsuma kanaa akka bittinnaa'etti hambisuun dhugaa jiru ta'us kan ajaji kun eeyyamu caalaa maatiiwwan itti dabalaa gargaarra ka jedhu ofitti amantaatu nutti dhaga'amaa jedhan Vingaaraaj. Baayiden akka seerri eeyyamutti karoora isaanii baatii lama dura lakkoofsa baqattoota akka ol ka'u koongiresiif erganii turan. Uggura Tiraampin kaa'ame kan kanneen waraana jalaa dheessan dabalatee lakkoofsa baqattootaa hedduminaan as dhufan ilaalchisuun kaa'ames hambisuu barbaadu Baayiden. Tarkaanfiin pirezidantiin fudhatu koongiresiin mirkaneessuu eeguun qabu. Pirezidantoonni duraanii lakkoofsa baqattootaa erga koongiresiitti beeksisanii yeroo xiqqoo booda labsu. Bulchiinsi Baayiden kana gochuu dhabuusaaf qeeqirra ga'ee jira. Maark Heetfiild pirezidantii hawaasa gargaarsa koolugaltoota Hibruu dhaaba gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa kan juushotaa yoo ta'an dhaabi kun baqattootaaf kanneen biyyoota kudha jaa irraa dhufaniif dahata siyaasaa gaafataniif tajaajila kenna. Heetfiild akka jedhanitti Baayiden waadaarra deebi'uun seenan kalakkoofsa baqattoota as seenanii waggaa kana oolan kaasa jedhan cabsan jedhan. Addunyaan yeroo ammaa caalaa tajaajila baqattoota qubsiisuu hin barbaaddu jedhan Heetfiild. Saakiin akka jedhanitti yaaddoo kabroon ijoollee koolugaltoota maatiin bira hin jirre kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo qaxxaamurani. Kun immoo qabeenyaa hedduu kan silaa baqattoota Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf oolu fixe jedhan. Waajjirri baqattoota qubsiisu hojii bulchiinsaaf aangawoota dhimmoota lamaan waliin hojjetu qaba. Kanaaf lamaanuu wal faana deemsisuuf dandeettiin jiraachuusaa mirkaneessuu qabna jedhan. Waajjirri kun waajjira tajaajila fayyummaaf namoomaa keessa ka jiru erga Yuunaayitid Isteets bara 1980 keessa seera baqattootaa baastee booda uumame. Baqattoota qubsiisuuf kanneen haaraa Yuunaayitid Isteets keessa seenan akka hawaasatti makamaniif tajaajila kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii digdamii lama digdamii shaniif soddomii tokko irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.